Iyi ni radiyo ijwi y'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu kinyarwanda mu burundi gutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero cumi n'icenda no ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mushobora no kudukurikira kuri facebook na youtube kuri radiyo yacu no ku kibanza cacu c'amakuru wezi tatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com muriwe neza nshuti mwese namwe yakunze biradiyo ijwi ry'amerika muri kumwe na frederic nkundikije ikaze mwese mu kiganiro murisanga mu kiganiro murisanga cy'umunsi tugiye kuvuga hanini ku mugambi ukomeye w'abahinga mu byerekeye amagara y'abantu bifuza gutanguza uburyo bwo korohereza abanyagihugu mu bihugu bitatu birimo burundi u rwanda na congo mu byerekeye kwivuza abo nabo akaba ari dr sylvain nzeyimana asanzwe ari umukuru w'ishyirahamwe ry'abaganga mu burundi dr salomon baravuga akorera mu bitaro byo mu gihugu cy'ubusuwise hamwe na dr dani mutende pharmacien akaba na entrepreneur akorera i kigali mu rwanda abo bahinga rero barihweje ukuntu hari ingorane zijanye no kunyarukana abarwayi kwa muganga muri iyo ntara bivuye hanini ku bibazo by'umutekano muke hamwe n'ikibazo cya covid cumi n'icyenda kibisibije muri iki gihe basanga bikenewe mu buryo bwihutirwa ko hutunganywa uburyo bwo kuvuza abanyagihugu ba ntahonikora abo bahinga bagiye gufata iya mbere muri uyu mugambi bazobikora ku gatwe kabo mu ntumbero ya mbere yo kunagura amagara y'abantu muri ako karere intumbero ya kabiri kuzoba rukorosha igikorwa cyo kunyarukana abarwayi bo muri iyo ntara ya sepejere kwa muganga kugira ngo bashobore kuvurwa mu buryo butazimbye intumbero igira gatatu ni ugushinga urwego rw'abigenga ruzohora rutorokanya urutonde rw'ibikenewe mu byerekeye amagara abantu kugira ngo igikorwa cyo kugarukira abarwayi cyorohe reka rero tutarinze guteba tuje ku muzi w'iki kiganiro dr salomo baravuga mu twidondore mu majambo make murakoze bwana frederic kandi turashimira ijwi rya amerika kuba mwongeye kuduhora urubuga kugira ngo tugerageze kumvikanisha ibibazo by'ubuzima by'amagara y'abaturage mu karere kacu k'ibiyaga bigari biragaragara ko icyo kibazo kigomba guhagurukirwa igihe nkaba ndi muganga nkora hano mu burayi nkora mu birigi ngakora no mu busuwisi nkaba ndi no mu baharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu nkorera ijeneve na buruseli rimwe na rimwe nkajya ngera n'aho ngaho muri amerika muri za washington dc mu bintu byo kuvuga ibibazo by'uburenganzira bw'ikiremwamuntu cyane cyane muri namwe dr sylvain nzeyimana mutwidonore igomeye murakoze frederic je nitwa dr nzeyimana sylvain cher nkaba ndi muganga wo mu burundi nsanzwe ariyo ntwara inama nkuru y'urwego rw'abaganga bwo mu burundi mu kazi ka minsi yose ni umuganga yitaho amafigo bimwe bita neforoge bagira bimwe bya diyarize nibyo nsanzwe nkora mu kazi ka minsi yose ku bitaro kira hospital by'i bujumbura namwe dr hodani mutende pharmacien murakoze cyane njyewe ndi umupharmacien nkorera i kigali mpagarariye ishyirahamwe ry'amafarumasi purive mu rwanda tukaba turi abamamvu ba federation rwandaise de la sante mu busanzwe dukora mu kazi gasanzwe dukora ibyo gutanga imiti ariko tugakora muri advisory y'ibigo bitandukanye reka rero dutangwe kuri mwebwe dr salomo baravuga mu tubwire ukuntu icyo cyiyumviro cyatangwe icyo cyumviro uburyo cyatangiye byahereye muri iki gihe tugezemo cy'iki cyorezo cya korona virusi cyateye isi yose twitegereje uburyo hano i burayi twarebye abantu bagiye bagerageza gusa ingufu zabo hamwe nk'abarwayi barwariye mu bufaransa igihe ubufaransa bwari bwabuze uburyo buvura abarwayi bakabohereza mu busuwisi bakabohereza mu budage abandi bakabohereza muri za luxembourg ubwo tuza kureba dusanga twebwe mu karere kacu umuntu wese usanga ari kugenda akora ku giti cye ariko hakaba hariho no kureba uburyo mu busuwisi bakora cyane cyane ni igihugu kirimo abantu bikorera ku giti cyabo benshi cyane baza bongera ingufu za leta uburyo leta yita ku buzima bw'abaturage kuganira n'abavandimwe rero aribo dani aribo silva turavuga tutese mukagira imana ngo twebwe akarere kacu twakoze iki kugira ngo tugerageze twakora iki kugira ngo turebe ukuntu twagerageza gufasha abaturage tureba ibibazo by'imiti uburyo itaboneka mu karere cyane cyane muri iki gihe cya korona ugasanga hari imiti tudashobora kubona mu karere kacu tureba imipaka yafunzwe kubera korona kubera umutekano muke abaturage kugira ngo bajye kwivuza bigatera ingorane kandi dufite abahanga dufite abantu bazobereye mu bintu bya specialization bongo mubumva abantu nka dr silvain hari umuneforonoge ashinzwe ibintu by'impyiko mu rwanda barahari muri congo barahari ariko ugasanga ntabwo tubasha gushyira ingufu zacu hamwe kugira ngo tugerageze kuvura abaturage uko bikwiye n'ibyo bikoresho tukaba dushobora kubibona ariko kubera ko tudashyira ingufu zacu hamwe abantu bashinzwe ibintu byo kwa muganga ugasanga ikibazo cyo kugira ngo tubashe guha abaturage imiti bavurwe uko bikwiriye bitoroshye nibwo naje kuganira n'abavandimwe bati icyo gitekerezo kuko twagerageza kugishyira imbere tukareba noneho uburyo tuva mu bitekerezo tukaba twagira ibikorwa tugerageza gushyira imbere tuganiraho na dani ushinzwe iby'imiti nawe tubyumvikanaho gutyo reka tubaze na dr silvain nawe nyine atubwira ukuntu yakiriye icyo cyiyumviro igihema kimushikiriza ubwa mbere ikintu cyabatumye dr silvain nzayimana mubona ko uyu mugambi ari umugambi ukwiye gutangura n'iki ni ukuvuga salomo twariganiriye dusanga mu by'ukuri iwacu turakenye n'ibyo ariko tugiye hamwe usanga tworonka byinshi dushobora gusangira kandi byoteza imbere akarere kacu twahereye kuri iyi cepegl yahuza burundi kongo n'u rwanda cyari ikintu gikomeye rwose kuko wasanga kice gituma abantu bidegenja waba serese pasi ya cepegl bakambuka mu bihugu byose atangwa biteye hanyuma duhera aho tuvuga tuti none mu magara y'abantu cpgr n'ibyo yari kominote ekonomike barahawe ubutunzi mugabo mbega ku magara y'abantu ntituka ibintu nk'ubu n'ibyo nyine ku buryo umuntu nimba hariho ibitaro bikomeye ndaguha nk'akarorero nka hariya i rwanda mu bice bya hariya mu buraruko i butaro muri musanze hariho ibitaro bivura kanseri ibyo bitaro bivura kanseri baba abakongomani baba abarundi barabyirukira rwose reka n'abanyarwanda barabyirukira usanga nimba hari ukuntu twokorohereza abantu kugira ngo bashobore kwivuza bashobore kuronka imiti byaba byiza tugiye hamwe ahanini n'icyo cyayiteye twagiye twagombye kwiga na cepegl mbega cepegl ko yabyara inzira ekonomi by'ubutunzi mbega tubigize mu magara y'abantu ntacyo twokunguka twasanze twokunguka byinshi n'uko byatanguye egomeye dr dani mutende murakurikirana cyane rwose ibyerekeye imiti abo bashira ntahe babiri muyazi icyo kibazo mwebwe mwacakire gute ubwa mbere na mbere murakoze ikintu cyagaragaye cyane covid yagaragaje inzitizi twari dusanzwe dufite gutumiza imiti hanze mu karere twese dutumiza imiti hanze ntabwo twavuga yuko ibihugu byacu bifite imbaraga zihagije zo kwifashisha mu miti yose ibikenewe cyane cyane imiti nk'iyo ngiyo mugenzi wanjye yavuze ya kanseri tuvuge ariko wenda uko ibintu bigenda bihinduka hakomeza gushakwa ubushobozi covid itangira yagaragaje yuko noneho ari inzitizi ikomeye cyane ikibazo gikomeye twasanze n'imiti yoroshye imwe n'imwe ibura ugasanga ni ikibazo gikomeye kuri kuri sisiteme y'ubuvuzi bwacu kuri cyane cyane uruhande rw'imiti bwo ibitaro ubona bigenda bisa nk'ibifata intera ariko iby'imiti by'umwihariko byo turacyafite inzitizi ikomeye kugira ngo tuzatumize kugeza kuri mirongo icyenda ku ijana imiti dukeneye muri aka karere kacu ni ibintu bigoye cyane usanga rero ibyo turi kuvuga ahangaha kugira ngo dushyire hamwe turebe uburyo twakorohereza abaturage bacu abatura muri kano karere kacu ngo dushobore gushyira hamwe tukabona ibisubizo ariko ibisubizo biduturukaho dushyize hamwe tukareba ko twagabanya twakemura ibibazo bimwe na bimwe muri izo nzitizi navuze imiti ariko hari n'ibindi bijyanye n'imiti hari iza konsomabure hari iza amasolisiyo ibintu byoroshye cyane usanga tukishakisha biba bidukomeye uyu mugambi ukomeye cyane rwose ariko mushirantahe salomo baravuga hariho nk'abantu bashobora kwibaza ko uyu mugambi wawuje hakiri kare kubera hari ikibazo nk'uko mwabivuze imbibe zugaye reka hari n'ikibazo cy'uko imigenderanire muri sepejera muri iki gihe itifashe neza abo mubabwiriye nkeka yuko ku byerekeranye na kovide uburyo imeze ubu ngubu biragaragara yuko isi yose uko bimeze abantu bari kuvuga bati naho abantu badafite ubushobozi bwo kwivura turebe uburyo twaboherereza imiti ibagereho nkeka yuko mu karere kacu k'ibiyaga bigari dufite rezo ikomeye cyane dufite netiwoke ikaze cyane y'abantu muri diaspora bafite amakontakiti bafitanye imishyikirano n'abantu bo hanze bashobora kudufasha kugera kuri icyo gisubizo nkurikije abantu naganiriye nabo numva ko icyo kibazo rwose cy'uko kovide ishobora kuba inzitizi nkeka y'uko itaba inzitizi ya cyane dushobora kukirangiza icyo vuba vuba ikindi cyerekeranye rero no kugenderana hagati y'ibihugu by'akarere nabyo nkeka y'uko bizarangira mu gihe kitari kirekire cya kera cyane nkeka y'uko rwose ibibazo twese dusangiye dufite agahinda kamwe dufite agahinda k'uburwayi dufite agahinda k'ubukene mu karere k'umutekano muke uwo mutekano muke twese dusangiye nkeka y'uko tugomba gushaka igisubizo cyo kuwubona abaturage bakajya bagenda bakajya kwivuza ugiye i burundi akavurwa ugiye mu rwanda akavurwa ugiye i goma ugiye i bukavu bakavurwa iyo nkeka y'uko rwose atari ikibazo cya cyane ni ibintu bigomba kubonerwa umuti kandi nkeka y'uko dukurikije uburyo ibintu biri kugenda mu karere ibisubizo bizagenda biboneka buhoro buhoro birumvikana y'uko bimwe na bimwe niyo mpamvu twavuze y'uko iyi gahunda yo kuvuga duti turebe uburyo twatunganyiriza abaturage imigenderanire mu rwego rw'ubuvuzi mu rwego rw'ubuzima bigomba gukorwa n'abantu bumva ikibazo kimwe tukumva ikibazo kimwe cy'uko icyo kibazo cy'ubuzima kireba umuntu uwo ari we wese yaba umuturage yaba umunyeshuri yaba muganga yaba umusirikare twese burya iyi ndwara ntabwo irobanura nicyo tugomba kugenderaho tukagerageza no gushyira hamwe tugashaka n'abandi bantu bo hanze bafite ingufu hari amashyirahamwe za oruganizasiyo interinasiyonari bakeneye kubona abantu batekereza bafite ubushake bwo kugira ngo tugerageze gushyira ubuzima bw'abantu imbere rego mbere ka twumve na dr sylvain nzeyimana avuga ku bintu bishobora kuba nk'intambamyi aho twavuze imbere zugaye icukiza cya covid eka n'imigenderanire idashimiye cyane rwose itameze nk'uko yari imeze kera muri ibyo bihugu iyo ikibazo federic wa jenny ikibazo gihambaye rwose ariko rero nubwo bimeze bityo ugasanga ibintu ntibimeze nk'uko umuntu ashaka umuntu ntiyorindira ngo ibintu bize bimere neza byose ngo ngo abe ariho atangura kwiyumvira umuntu abwirizwa kwiyumvira kandi burya umuntu yiyumvira cyane iyo yumvira ingorane hariho ibyo bya kovide bigacugaye igisi yose hariho umutekano muke mu karere kacu hariho ubukene ni ibintu ni ibintu bizogenda birahera buke buke si ibintu uzavuga ngo uno munsi ngo ngo ngo biraheze burundu oya ingorane zizamaho ariko umuntu abwirizwa kwiyumvira cyane cyane uri mu ngorane ukiyumvira uburyo wotera nawe kugira ngo ingorane uzizemo kandi nk'uko salomo yabivuze ibintu bijyanye n'amagara y'abantu ni ibintu abantu bose bumva ni ibintu abantu bose bumva kuko amagara nk'uko bavuga mu kirundi ni amazi aseseka ntibayobora umuntu wese araje gukikwa n'amagara iyo umaze kwiyumvira ibyo imbere yabyo tubishyira mu kibanza cy'uwundi nicyo gituma udobona no mu ngwano iyo amasasu yabaye menshi iyo habaye abantu bakomeretse barahimvira muri kubaruji ngo bagende gutabara abakomeretse nubwo bari mu ngwano hari amategeko agenga ingwano rero siko bimeze ariko ingwano zirahari ariko hari amategeko umuntu wese nawe afise akantu k'ubuntu muri we avuga ati naho hari ingorane ibintu bijyanye n'amagara y'abantu ni ibintu navuga biza imbere y'ibintu y'ibindi prioritaire ku buryo bw'uko atamuntu n'umwe yaba umukongomani yaba umunyarwanda yaba umurundi yumvise umugambi nk'uwo atawuterera nuko twabyiyumviriye ubu turi mu ngorane dukwiye kwiyumvira nyine ntabwo ukuntu twazivamo dr dani mutende farumasiya hariho icyo kibazo cyo korohereza abanyagihugu bo muri iyo ntara ari ikibazo gihambaye cyane rwose cyumvikana kandi gishobora gushyirwa imbere ariko hari nk'abashobora kwibaza ko kije hakiri kare bihweje izo ngorane zose twavuze mwebwe ibyo mubivuga kuri murakoze niba ntunganije bagenzi banjye siva na salomo icyo twabonye twese ni uko nk'iki cyorezo cya korona ntabwo kigira pasiporo ntabwo kigira ubwoko ntabwo kigira identite runaka kiraza kigafata ahantu hose ntabwo kireba ngo abirabura cyangwa se abazungu gifata ahantu hose kandi twese kiratukugarije cyane aho ubona mu bihugu abantu bafata ingamba kugira ngo barebe yuko abantu bataba bara ubukungu bw'igihugu butagwa hasi ni ibintu biba bigaragara abantu baba bababajwe n'ikibazo kigaragara rero ntabwo ikibazo kireba gusa politiki ntabwo kireba pipurike cyangwa se ngo kirebe abikorera gusa ni ikibazo cya rusange rero ni ngombwa yuko twese tukireba nk'ikibazo cyacu twese tukakihashya tukakirwanya n'imbaraga zose tuba dufite ariko nyine nk'uko abagenzi banjye babivuze twibuka yuko turi kuvuga abantu turi kuvuga abantu bacu ni abavandimwe bacu ababyeyi bacu abana bacu se twese twese kiratureba dore yuko turi kuvuga ibijyana n'urukingo ntabwo turamenya ukuntu ibice byacu bizaba bimeze ariko ikigaragara ni uko niyo wakingira igipande kimwe muri ibiyaga bigari hacu ntabwo wavuga uti ahandi ubwo tuzakomeza kubirinda ni ikibazo gikomeye cyane turabibonaga ukuntu hamwe na hamwe abantu bashakaga bashakishaga inzira bagashakisha ubuzima bajya ahandi ibi byose cyangwa se n'abatwara ibinyabiziga ugasanga cyangwa se batwara za gudu tuba dukeneye mu bihugu byacu ugasanga biteye ikibazo gikomeye cyane nabyo ubwabyo ugasanga ubwacyo ugasanga bibaye ikibazo kijyanye na sekirite mu bihugu byacu rero umuntu ntabwo yatekereza kwitekereza ngo avuge ati ngewe nzabigenza gutyo ahubwo tugomba nk'uko nk'uko turi kubivuga gutekereza kuri rusange dushakisha ibisubizo bizadufasha twese hamwe igihe kimwe
salomo baravuga uyu mugambi ni umugambi ukomeye cyane rwose kandi bizokenerwa ko mukorana n'abategetsi cyangwa bo ku mitumba reka n'abo n'abategetsi ba leta ikintu muze gukora muri iki gihe kugira ngo murabe ko muzoba musanga icyiyumviro cyangwa icyiyumviro mushikirije umugambi mufise uzoshimwa nabo no kwita abapartenere n'igihe tuvuge nka mwebwe dr salomo baravuga abategetsi bo ku mitumba cyangwa bo mu ntara cyangwa bo mu bisagara mushobora gukoreramo icyo gikorwa bavuga iki kuri uyu mugambi wanyu cyane cyane nk'aho muri congo muri congo hanini ni igihugu kinini cyane nk'uko mubizi ntacyo mbibigishaho murabizi twese turabisobanukiwe ko congo ari igihugu kinini ni igihugu ibibera ikishasa hanini rimwe na rimwe usanga ntaho bihuriye n'ibibera mu burasirazuba abantu muri congo iyo wikorera ku giti cyawe ukagerageza guteza imbere ku giti cyawe biragenda ariko rero hagati aho tukaba tuzi yuko hari amaprovensi abategetsi muri za provensi rwose igitekerezo baragishyigikiye cyane ikindi nakongeraho ni uko twabashije kuvugana n'abayobozi ba croix rouge mu byerekeranye na icyo bita mu gifaransa evacuation sanitaire kugira ngo turebe uburyo twajya tujya twohereza abarwayi niba umuntu avuye muri congo ajya mu rwanda ajya i burundi tukareba uburyo dushobora gukorana na croix rouge ikaba yabidufashamo uko ni byiza kubitekereza ariko twarabuze duti ni ngombwa yuko tureba uburyo byajya bibaho bigakorwa abayobozi ba croix rouge rero ba perezida ba croix rouge muri provinsi ya nord na sud kivu ibitekerezo baragishyigikiye kandi bari kumwe natwe ibyo barabyemera abaguverineri b'amaprovinsi nabo ntabwo babibona nabi rwose barabyishimiye kuko hari ikintu nababwira mu mbabarire ntabwo byari muri gahunda ko mbivuga ariko ku byerekeranye na congo ni uko ubundi amaprovinsi ahabwa amafaranga aturuka i kinshasa agomba gufasha abaturage kwivuza cyangwa kwishyura iby'amashuri amafaranga rero ntabwo ajya kuva mu bihumbi bibiri na karindwi kugeza ubu ngubu amaprovensi nta mafaranga ahabwa yo kugira ngo bubake ibitaro bagerageze gufasha abaturage usanga rero buri wese agomba kwirwanaho niyo mpamvu mu burasirazuba bwa kongo ho ni abaturage rwose na niyo mpamvu twavuze duti icyo gitekerezo kigomba gutwarwa n'abantu bikorera ku giti cyabo kuko ntitwategereza ko bizaturuka mu butegetsi muri kongo ntabwo tuzabishobora birumvikana yuko mu bindi bihugu ibintu bikorwa neza kurusha iwacu muri congo kana dr nzayimana atubwira ukuntu abajejwe amagara y'abantu reka ubushikiranganji cyane cyane bujejwe amagara y'abantu bwo kwakira cyangwa bwakiriye icyo cyiyumviro mu by'ukuri icyo cyiyumviro turacyari ko turakinoganza turacyari ko turakinoganza ntituraza mu ido n'ido ngo duheraheze icyiyumviro ariko ni icyiyumviro mubona ko cyoshimwa yego yego rwose nari kunaduga ku ijambo nari kunakubwira yuko ndabye ukungene ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwo mu burundi eka n'inzego zihari mu burundi kuva ku isonga gushika ku mitumba ndabye ikibanza baha amagara y'abantu nankeka ico ciyumviro kizobanezera ndabizi rwose ubu nyine turacariko turakinoganza kugira ngo tubahe ikintu gitomoye tubahe ikintu gitomoye bashobora gufatira ko nabone bakaduterera n'icyiyumviro reka mbere n'uburyo bakabuduterera kubera ni ibintu bizosaba uburyo ni ibintu bizosaba ko iyo kimwe kivugana n'ikindi ko intara imwe ivugana n'iyindi kumvura ugasanga bateza kudufasha kugira ngo dushobore kubishikako rero nta nkeka mfise kuri icyo kintu nitwamara kino ganza bazodushigikira rwose namwe dr mutende icyo ni icyumviro leta y'u rwanda eka ubushikiranganji cyane cyane bujejwe amagara abantu bushobora kuzoshigikira bitagoranye
niko ibiganza kiza bigize iki gitekerezo tugenda tunonosora twashize tujya dushyira mu buryo icyo ngicyo ni uko mu rwanda ikintu cyose cyateza imbere umuturarwanda umuturage mu rwanda umunyarwanda n'umunyarwandakazi kiba gishyigikiwe cyane cyane kijyanye n'ubuzima iyo tuvuze kubura imiti umuntu akavuga ati tuzashyiraho inganda se tukavuga iti kugira ngo dufashe cyangwa se twakire n'abarwayi baturuka hanze dukoresha ibitaro byacu cyangwa se tubone ubumenyi duhaha n'ubumenyi tugende tuganira n'ibihugu bidukikije n'abagenzi bacu abavandimwe bacu guteza imbere ubuvuzi muri igipande cya afurika iwacu nzi yuko tuba dushyigikiwe cyane cyane nk'abikorera tuba dushyigikiye cyane leta y'u rwanda iradushyigikira mu buryo bwose bushoboka kugira ngo dushobore guteza imbere ubuvuzi no kugira ngo imiti iboneke imiti ya karite nziza cyane by'amashanyarazi kugira ngo nabyo bivuge byo tuba dushyigikiwe ariko tuzi yuko niturangiza gushyira iyo poroje tukayereka hano inaha mu rwanda ntabwo tuzi ko tuzashyigikirwa tugaruke kuri mwebwe dr salomo baravuga ko byerekeye umugambi nyine ni umugambi uzosaba uburyo bunini cyane rwose reka mwavuze ko mu byo mutekanya gukora mushobora kunyarukana abarwayi mu kibanza cyo kwivurizamo ibyo byosaba ko haboneka nka ambulance reka n'ibindi uburyo muza gukura he cyane cyane muravuga ko mwikorera ku gatwe kanyu nk'uko nabivuze rero kandi abavandimwe ba dani na simaze kubivuga tugomba kunonosora onzashimye lo proje tukayishyira imbere ariko mu by'ukuri da la conception niyo mpamvu twavuze duti nka croix rouge ni abantu bamenyereye ibintu byo kohereza abarwayi kubona les ambulance zajya zijyana abarwayi croix rouge igira bishoboye bafite netiwoke nini cyane ikomeye ku isi ishobora kubidufashamo kuzibona ariko nk'uko nigeze no kubivuga abantu umuntu aba azi hano hanze benshi cyane bashyigikiye ko mu karere kacu twagira ubuzima bwiza tukajya twivuza abantu ntibakajya birirwa birukanka bafata indege bajya hanze kandi dufite abahanga abantu bize barize abantu bavura i burayi baba barize baba barize i burayi abavura iwacu bize i burayi murumva nka dr silve yize nefoloji ibintu by'impyiko hano mu birigi icyabura ni ibikoresho icyabura ni ibyangombwa byose ubwonko burahari dani yize hano mu birigi ibintu bya farumasi abakora inganda hano yiganye nabo ubwo se kubera iki muri twebwe hagati aho ngaho tugiye tugakora n'abo bantu tuzi abenshi twariganye abandi bafite poste za responsabilite hirya no hino abo bantu bose bagomba kuza tugomba kureba uburyo tugarura abo bantu bakajya baza tugafatanya kugira ngo tugerageze guteza akarere kacu imbere mu rwego rw'ubuzima muri icyo kibazo rero cya evacuation sanitaire ibintu byo gutwara abarwayi iyo ni poroje rwose tuzagenda tukayitunganya kandi tukayiryoshya abaparteneri barahari byerekeranye na imiti nibyo dani yavuze kandi ni ngombwa cyane ngo byagaragaye yuko mu karere kacu hari ibintu byinshi cyane bitaboneka kandi byari bikwiye gufasha abarwayi kuvurwa bagakira neza ndafata nk'urugero ibyo bita ibiryo baha abarwayi by'amazi dr silva arabizi cyane kuko akora muri nani muri muri kera hospital ibyo bintu bijya bibura cyane kandi rero byagombye gufata abarwayi gufasha abarwayi nk'abarwayi kanseri abarwayi indwara nyinshi cyane z'ibifu n'imyijima za pankiriyasi ibintu byinshi cyane byo mu nda byari bikwiye gufasha abarwayi ugasanga ntabwo tubibona no kugira ngo umuntu azabibone bamubwira ngo agende ajye kunyura kuri za organization nyinshi cyane ibyo rero numva yuko ari ibintu kubibona biroroshye ariko tugomba kwishyira hamwe kuko umwana umwe si umwana n'igiti kimwe cy'ishyamba abanyarwanda babonye kamwe n'inyama y'ibisiga yenkeka yuko nitwakira ingufu zacu hamwe ibyo bibazo byinshi tuzajya tubonera umuti rwose kandi ku buryo bworoshye ikibazo ubundi ikibazo kitazaba kiremereye cyane dr silva nzeyimana ikibazo cy'uburyo mu kibona gute muri iyo poroje yanyu muri iyo mugambi wanyu ko turazi ko mu bihugu byinshi byo muri afurika eka no mu bihugu byo muri iyo ntara icyo kibazo cyo kwivuza ari ikibazo gihambaye cyane rwose tero salomo yavuze ko incabwenge zirahari abadogiteri babinonosoye barahari ariko kenshi na kenshi hakabura ibikoresho icyo kibazo muzo byica hirya no hino gute ego uburyo uburyo ni byo frederic n'ikibazo gikomeye ariko uburyo burarondegwa uburyo burarondegwa iwacu murabona nk'abantu ku giti cyabo uretse amaresitora cyangwa amashyirahamwe mpuzamakungu abantu ku giti cyabo hari umuntu kubera yuko iwacu adashobora kwivuza neza mu rwanda muri congo cyangwa mu burundi afata indege akagenda muri kenya afata indege akagenda mu buhindi ugasanga umuntu umwe ku giti cyiwe aratanze nk'ibihumbi nka mirongo itatu by'amadolari mirongo ine by'amadolari mirongo itanu by'amadolari ayo mahera akaronderwa kandi akaronkwa ugaca wirirwa uti n'abantu bagiye hamwe bakagira bakajyamo bakagira mituweli do sante ubwo ntibavuzanya bagafashanyanya ku buryo bw'uko umuntu arwaye bamuvuza uburyo bakabushyira hamwe byashoboka bose rero uburyo buraronderwa abantu ubwabo barashobora aho bageza gufasha hagati gufashanya hanyuma abo kubafasha bakaza bahera ku cyo baherekwa twebwe nk'ubunye inshingano twagize tuzoja hamwe n'abandi hariho n'abantu benshi ino iwacu bafite amafaranga bafite amafaranga ariko babura umuntu abereka umugambi babura umuntu abereka umugambi nabo hakagira n'igihe bihebura bakavuga ati twebwe amafaranga nibwo turiko turayarondera ejo cyangwa igihe ejo turwaye tuzopfa nabi ntituja no kwivuza ugasanga rero igihambaye cy'amafaranga nyabuna ni ugushaka rero amafaranga araronderwa nibyo ndumva yuko ari ikintu gikomeye kandi kidategerezwa dutegerezwa kuba twiyumvira aho tuzokura uburyo ariko reka tubanze tugire umugambi abantu ndabizi neza bazadufasha dr dani mutende ngo imitwe ikora ikoranye icyiyumviro muterera ikamusangira nabo musangiye umugambi n'iki kugira ngo mushobore gutorera inyishu bimwe mu bibazo bikomeye tubona bihanze haba amavuriro ibitaro eka ibyerekeye kuvuza abanyagihugu muri rusange amasitirateji cyangwa imigambi ibyiyumviro musangira na bagenzi banyu n'ibiri murakoze ikintu cya mbere ni uko tugabanya iki kintu cy'uko uko dutumiza buri kintu cyose hanze abagenzi banjye babivuze ubumenyi turabufite inaha yego dushobora gukorana n'ahandi ariko nk'iki kibazo cy'icyorezo twagize kera tweretse ukuntu abantu bageraho bakireba ugasanga ibihugu bimwe aho imiti n'indi ituruka bakubwira bati iyi miti rwose ntabwo dushobora kuyohereza ni imiti yacu turayirebera abantu bacu ibihugu byacu cyangwa se mu karere kacu ugasanga rero dufite dufite nk'uko mugenzi wanjye filime yabivugaga dufite abantu rwose baba bafite amikoro ariko ntabwo akenshi baba batekereza gushyira ayo mafaranga mu buzima muri rusange umuntu agatekereza akavuga ati nzubaka ikintu kinini gihambaye nzagira sente ariko hari benshi usanga ahandi bashyira amafaranga wenda kubaka inganda zikora iyo miti mu bitaro se gushyira imbaraga mu bitaro kugira ngo ibyo ngibyo byose n'ibikoresho bihambaye biboneke ariko nanone no kugira ngo haboneke abantu bashoboye bashoboye gukora ako kazi kandi bakaboneka ari benshi ntusange mu bihugu byacu ubona umuganga umwe ku bantu ibihumbi icumi cyangwa se umuganga w'umusipesiyalisite nka siriva agira abantu ari umwe kuri abantu ibihumbi ijana ni ibintu biteye ubwoba cyane cyane muri iki gihe usanga abantu bari mu bakora mu buvuzi bakenewe cyane cyane izo ngamba rero abantu bagenda tugenda tuganira muri sekiteri n'izindi tuvuga tuti ese twabigenza dute tukaganira na salomo salomo akavuga ati aha ngaha mu busuwisi mfite abantu tuziranye bashobora gushinga uruganda muri kino gipande cy'iwacu twese tukabiboneraho yegome dr salomo baravuga ikibazo cy'ibikoresho reka cy'uburyo ni ikibazo kimwe izindi ntambamyi mubona zituma uwo mugambi wanyu ugira ibibazo cyane cyane mu ntango ni nk'iki birumvikana yuko abaswahili baraba abakina amazi ni mugumu sitadire que turi de bisunga ifisine iyo umuntu atangira ikintu haba hari ibintu byinshi cyane bo hari za resistance z'abantu bashobora kuvuga bati twebwe ibintu ntabwo tubyemera bakabirwanya ibyo ni ibisanzwe kamere ntikurwa na reka ibyo ni muri kamere ya buri muntu wese ibyo ntabwo twabura kubyumva abatumva kumwe natwe ni abo ngabo izindi ntambamyi mbona zishobora kuboneka ni uko abantu bashobora gucika intege bavuga bati ibintu ntabwo biri kuza vuba vuba nk'uko twabyifuzaga ba bantu bari kutubeshya ibyo batubwira ntabwo ari byo nyamara kandi babona ko ari ukuri ibyo nabyo abantu bashobora kuza bashaka guca abandi intege ibyo ntabwo bizabura bizabaho ariko burya ngo amazi uburo bwinshi ntibugira umusuru niko bavuga mu kinyarwanda icyangombwa ni uko tuba turi bake beza bumva bagamije uwo mugambi kandi tukabyiyemeza tubishyizemo ubushake n'ingufu zose kugira ngo tubigereho tukanashakisha tutitangira ibitama abantu bose umuntu uwo ari we wese ufite ubushake bwo kugenda akumva yuko ubuzima bw'abaturage mu karere kacu ari ngombwa ko kugira ngo umuntu ajye agenda ajye kwivuza mu bushinwa aturutse muri afurika amafaranga y'indege yonyine yamuvuza ibyo ntabwo ari byo tukagerageza no gukora ikintu cya lobiyingi lobiyingi ni gurupe de presiyo tukajya tugerageza kumvisha abantu yuko ni ngombwa yuko habaho investissement muri segiteri ya recherche aho ngaho ugomba gutandukira ibyerekeranye n'ubuzima nyirizina twavugaga ariko nibyo dani yavuze ati nta kuntu vaccine ishobora kugenda urukingo rwaboneka abanyafurika tujye duhora twicaye dutegereje ko urukingo ruza twebwe urwacu se ni uruhe tugomba kwibaza twebwe uruhare rwacu ni uruhe noneho tugomba gukora natwe uko dushoboye haba mu rwego rw'abikorera ku giti cyabo haba mu nzego z'abayobozi tukagerageza gushyiraho icyo kintu cya centre de recherche ikintu cya recherche na formation muri afurika ni ngombwa cyane kugira ngo mu myaka itanu icumi iri imbere twazagerageza kwirwanaho ubuzima bwacu bukagenda neza ariko mu ntangiriro birumvikana yuko bitazaba byoroshye ariko ntabwo twagenda ngo tuvuge ngo ntibizashoboka ntabwo byashoboka nanone umuntu agiye avuga ngo ntibizashoboka icyo gihe ntacyashoboka ego nibyo mu ntango ntibizokoroha nashaka na dr sylvain nzeyimana tubwire ibintu abona bimeze nk'intambamyi ibintu turetse bwa buryo twavuga n'ibikoresho ibindi bintu muzoterezwa guca hirya no hino mubona nk'ibihe muri uyu mugambi ego ni ukuvuga intambamyi nk'uko abantu yavuze akagumya ku mako ari abantu baba bazi yuko ibintu uko ibibona nyine bica biboneka niko bimeze umugambi urakura ukagenda urahura n'intambamyi ariko izo ntambamyi zikaza zifasha gutorera inyishu ku ngorane kumbure zihari rero ahanje intambamyi ni uku kwiyumvira kutiyumvira kure urabona iyi n'iwacu abanyafurika abantu benshi cyane cyane abazungu bakunda kutubwira ati abanyafurika ntimubona kure ngo mwiyumvire ibiga mu myaka mirongo itanu mirongo itandatu mwiyumvire ibya hafi aha niba nicyo kigoye ni ukwiyumvira kure tukiyumvira kure ariko cyane cyane ntidushake kubona ibyamwa by'icyo cyiyumviro buno nyine kuko ni ibintu nazo ubanza gutegura kugira ngo anagure amagara y'abantu ni ukuvuga ingorane ya mbere nyamukuru mbona niyo ni yuko abantu bashaka ibintu binyaruka binyaruka cyane ugasanga urabuze abo mufasha kubera yuko ubabwiye ko ari ibintu bizoba neza mu myaka cumi cyangwa ngo ni ibintu bitazapfa bibayeho kuko uraba abantu benshi batagumye umutima ariko icyiyumviro nubwo twagitangura ntitugiheze ariko abandi bokibandanya icyo ni cyo umuntu ateza kumva ego me dr dani mutende uyu mugambi mwiza ni umugambi ushobora kugira akamaro abanyagihugu ariko n'umugambi nk'uko twabivuze ukeneye uburyo bwinshi eka n'ibikoresho turetse ibikoresho rero n'ubwo buryo ibintu mubona bishobora kuba intambamyi mu byerekeye gushyira uwo mugambi mu ngiro mu maguru masha cyangwa mu buryo bwihuta byoba ari nk'ibi byose bijyana na murakoze bijyana n'ukuntu hano tubyumva twumva uburemere bw'ikibazo dufite ubundi iyo abantu bumvise ikibazo bagashaka igisubizo igisubizo rero ntabwo kizaturuka ahandi kizaturukamo twebwe ni twebwe tugomba kwishakamo ibisubizo ariko rero uburyo tugenda tuganira n'abandi nk'ubu ngubu twe turicaye turaganiriye dushaka ibisubizo ku bibazo bitwugarije ariko haba hari abandi bantu baba bicaye bashaka kugira ngo babyice babidobye babisubize inyuma bange yuko igitekerezo cyiza kijya imbere ni nk'uko haba haje za mezuro zo kugira ngo abantu birinde iki cyorezo ariko ugasanga abandi bagashaka kubidobya bashaka kubikinisha ibyo rero hari mugenzi wanjye salomo yavuze ikintu cyiza cyane tuzajya dukora cyane ariko dukeneye imbaraga ikintu cyitwa ubushakashatsi research ariko no gushobora gushyira za done data zikaba zikaba ziboneka kandi zikaboneka neza burya ikibazo tugira cyane muri investissima mu bice by'iwacu ni data hari igihe umuntu aza agashakisha data ugasanga ntabwo zihuye neza cyangwa se nta n'ubwo ziboneka iyo zibonetse ntiziba ari zo ibyo byose ni ibintu bishobora kuba inzitizi cyangwa se bishobora gutinza igitekerezo cyiza nk'iki ngiki ariko iyo imitwe bavuga mu kinyarwanda mu mutwe umwe bifasha gusara iyo imitwe ibiri itatu bicaye hamwe kandi bafite umugambi mwiza wo gufasha ubuvuzi muri kano karere kacu guteza imbere ubuvuzi ibyo bigenda bikagenda neza abantu bakabyumva kandi bagakoresha imbaraga turi tugana ku bantu bashobora kudufasha kubyumva no kubyumvisha n'abandi dr salomo baravuga ndashaka tugaruke ku kibazo mwese mwashikirije ikibazo cy'ukuntu abanyagihugu bo muri irya ntara cyane cyane hariho n'abandi banyagihugu bo muri afurika nabo nyine bafite icyo kibazo cyo kwama usanga naho hari incabwenge abadogiteri babinonosoye b'abahinga mu bice byinshi bitandukanye by'ubuzima baba bari mu gihugu ariko ugasanga kenshi na kenshi ibihugu reka abanyagihugu barungikwa hanze kandi kenshi na kenshi ugasanga hari n'amasanganya igihe bari bariko batwara mu ndege ikintu cyokorwa mu maguru masha n'imbere y'uko mutangura uyu mugambi kugira ngo icyo kibazo cyo kugira ngo abantu bose bo muri irya ntara bafite ikibazo gihambaye cy'amagara barungikwa kuvurirwa hanze kandi tuzi ko hariho imitwe ikomeye abaganga babinonosoye ikintu cyokorwa ku bwanyu mu maguru masha uriya ntara niki murakoze bwana frederic nk'uko nabiganiriyeho n'abavandimwe sylvain na dani twasanze yuko mu karere kacu hakenewe gushyirwaho icyo nakwita santarale regionale d'approvisionnement iyo santarale regionale d'approvisionnement ni ahantu ari imiti tudashobora kubona cyangwa abantu bajya batubuza kubona mu buryo butworoheye ari ibikoresho ari amamashini tukaba tuzi yuko mu karere kacu ibikoresho byajya biboneka kuko ikibazo gikomeye abantu bafite ubwonko bafite ubushobozi barabyigiye barabishoboye ariko bakabura ibikoresho bakabura imiti ibyo bibazo rero nkeka yuko tumaze gushyiraho imisanzwe da provisiyono mu bintu bya vuba icyo ni ikintu gishoboka kandi gishobora kubikora vuba vuba rwose ibyo ngibyo na mbere y'uko hagira abantu baza bavuga bati abantu ibyo barimo ntabwo tubibona ntabwo bigaragara neza iyo sanzwe da provisiyono ni ikintu gishobora gukorwa vuba vuba nkeka yuko dukurikije kontakiti twamaze gufata n'abantu hirya no hino ni ikintu gishobora gukorwa vuba bisaba gusa yuko tugerageza kwishyira hamwe tugashyira ibitekerezo hamwe tukamenya iyo tugana n'uburyo tugomba gukora nk'abantu bikorera ku giti cyabo asigaye tukagerageza kureba abayobozi uburyo babidushyigikiramo inkunga badutera kugira ngo tubitunganye kandi bigende neza ego namwe dr silva nzayimana icyo kibazo cyo kwama imiryango irungika abarwayi bayo mu bihugu bitandukanye kandi tuzi ko mu bihugu byo muri iyo ntara hariho incabwenge zikomeye zishobora kwitaho amagara y'abantu mu buryo butandukanye ni icyo kibazo cyorangira gute mu buryo bwihutirwa icokorwa n'ikihe mwunganiye dr salomo baravuga ego burya n'ibyo icyo kintu muvuze n'ikintu gihambaye rwose kandi duhora tubona usanga aho abantu bizera cyane ibihugu byo hanze gusumbya igihugu cyabo abantu basa n'abantu bihebuye bakabona ati twebwe nta kintu cyiza dushobora gutanga nta kintu cyiza dufite reka tugende ahandi niho hari harajyamo rimwe rimwe kutamenya ikindi gihe naho harajyamo ukutizera sisiteme iba ihari kubera uvuga uti jewe iwacu nta miti ihari ugasanga umuntu yaramaze kwihebura rero iki cyiyumviro nk'iki turimo turagira ni icyiyumviro kiza kije kuremesha abantu bakarema kuko umuntu yamaze kurema akabona yuko afite n'indwara y'umwingo ashobora kuyibagirwa i kigali cyangwa i bujumbura cyangwa i bukavu naheza amasura kujya kwivuza hanze rero usanga avuga ati none nimba iyi ndwara ishobora kubagwa kubera kino kuri rwanda hanze rero twebwe akazi duhamagariwe ni ukwereka abantu yuko bishoboka bakarema nibyo baravuga ngo ngo nta muhanuzi yumviga iwabo ariko mu bintu by'amagara y'abantu biramaze kugaragara yuko tumaze gutera imbere aho twari turi hareze imyaka cumi mirongo ibiri siho tugeze ubunye ego turamaze gutera imbere hasigaye rero ko tubyumvisha abantu bakabibona kandi tukabibereka bakatwizera bakatwizera hanyuma ibisigaye ni buhoro buhoro umuntu burya bamara bavuga ngo umuganga ariga amashuri akaronka diporome ariko diporome yambaye ihabwa n'umurwayi umurwayi arashika akabona ati ibyo umuntu ariko arambwira nibyo ibyo bintu ambwiye birashoboka kandi arabishoboye umurwayi agahita twizeye ibyo rero bidusaba yuko turemesha abantu tukabereka ko tubishoboye iki cyiyumviro turimo kidoza nacyo ntikiremesha ndacyizeye egomeye dr dani mudende namwe kuri icyo kibazo nyine hokorwa iki mu maguru masha kugira ngo ikibazo cyo kwama abantu bahurumbira ibitaro n'abaganga bo mu mahanga kurusha mu bihugu byabo icyo cyotorerwa umuti gute muri iyo ntara yacu mu buryo bwihutirwa yego murakoze no mu gifaransa barabivuga umuntu aba areba akibwira yuko l'ère de piverte chez le voisin ariko byose biterwa n'ukuntu umuntu agenda agira icyizere kuri sisiteme ya sante ni nayo mpamvu ni byiza kugira ngo twegere abantu babafasha kugira ngo twumvishe abatuye muri kano karere kacu kugira ngo bumve yuko biri guhinduka cyane ko specialist barahari ko hari za system de santé igenda iba iba ameliyore cyane tubona tugenda tubona za resultat ni za data navugaga ibyo byose kandi naho tugakomeza kurwanya ikibi igituma tugira izina ribi igituma tugaragara nabi hanze arabavuga bati tuba dufite imiti iri kontrefi imiti n'iri mbega iba ikozwe nabi mu buryo butameze neza ibyo ngibyo tukabirwanya tugatandukanya nabyo n'abantu babishyigikiye tugatandukanya nabo tugakora n'abantu baba bashaka yuko ubuvuzi iwacu butera imbere bigomeye tugarutse kuri mwebwe rero namwe dr salomo baravuga icyo kibazo uyu mugambi mwishinze n'umugambi uhambaye cyane rwose nashaka ndababaze ndabaha muri aka kanya mutubwire ikintu cyobafasha cyane cyane ku byerekeye ibihugu muzakoreramo ikintu mwose nk'abategetsi bari muri ibyo bihugu muri uyu mugambi wanyu ni nk'ikihe kintu mwofashwa muri iki gihe n'iki muri iki gihe nk'uko tugeze kubivuga turi muri faze ya konsesiyo muri faze ya konsesiyo birumvikana yuko abategetsi tugiye tukababwira duti vuba vuba mudufashe n'ibi n'ibi bagenda bakatubaza byinshi cyane bimwe na bimwe bikaba bitaraboneka bisaba yuko rero icyo twasaba ni uko baduha de kondisiyo minimale kondisiyo zose zashoboka ko abantu bahura tukagerageza guhura ari abari mu rwanda abari burundu abari muri congo tukahura igitekerezo tukagishyira hamwe icyo ni ikihutirwa niyo nimero ya mbere tugomba guheraho ni uko duhura ibintu tukabishyira hamwe tugasaba abategetsi yuko baduha enkadara dekwa yatuma tubasha guhura tugashyira ibitekerezo byacu hamwe ni icya mbere icya kabiri numva badufasha ni uko batworohereza muri etape ya kabiri mu cyiciro cya kabiri cy'ibikorwa kuko nkeka yuko ikintu cya evacuation sanitaire kujyana abaturage hirya no hino mu karere ko bagerageza kureba uburyo batworohereza icyo kibazo tukagerageza gufasha abaturage kujya bagenda abaturutse muri congo mu rwanda i burundi bakagerageza guhura bakajya kwivuza igihugu babonye bashobora kujyamo ntihabe ibibazo by'inzitizi ku mipaka kuko ibibazo by'inzitizi bijya bibaho tukagerageza kureba icyo kibazo cyagerageza koroshywa ku bantu bajya kwivuza kwa muganga ikindi cya gatatu nkeka kiri ngombwa cyane ni uko ariko ibyo ngibyo nkeka yuko tuzabanza tukabivuga nabo n'abandi ntabwo nabivuga njyenyine ni uko tugerageza kureba uburyo mu gihe cyihutirwa dushyiraho uwo mushinga koko wo gushyiraho inisantare da provisioma mu karere mu bintu by'imiti ibikenewe byose mu bikoresho umuntu yaba yabuze igikoresho i burundi vuba vuba akaba azi yuko ashobora kukibona i kigali ashobora kukibona i bukavu akakibona i goma ibyo ni ngombwa cyane ni ibintu byihutirwa bya vuba ibindi bya kure ko twabivuze dani yavuze ati na silva bavuze bati tujye tugerageza kureba inviziyo anonterme imyaka icumi makumyabiri mirongo itanu bizaba bimeze biti iyo tutazakora abana bazabikora ariko twabahaye fondasiyo egome dr silva nzayimana ikintu musaba nk'abajejwe amagara y'abantu mu burundi ikintu wofasha mu byerekeye umugambi umugambi mwiza cyane rwose eka uzofasha abanyagihugu muri iyo ntara byoba ari nk'ibi ego urakoze federi kuri icyo kibazo icyo twasaba ni uko bodushyigikira bodushyigikira kuko urabona hari ibintu muri iyo migambi tutazishobota hari ibintu burya nubwo mubivugana nk'abantu basanzwe ari ibintu bisaba yuko ibihugu bishyiramo bishyiramo intererano yaba mu bya politiki by'amafaranga cyangwa mu by'ibitugane hagati y'ibihugu ari ibintu tudashobora kwitoboza twebwe twebwe turabahinga mu by'amagara y'abantu turabamurikira tukabereka tuti twebwe twabona yuko ibyiza byakunda gutya hanyuma abajejwe amagara y'abantu urwego rw'ibihugu nibo bavuga bati iyi ntumbero turayemeye iyi ntumbero tuyikore twabasaba rero ko bazadufasha ko bazadushyigikira cyane cyane aho twe tudashika amashyirahamwe mpuzamakungu twe tudahambya bo bayadufashe badufashe badushyigikire nka kuryo ugiye kuvuga ikintu ubwira nk'ishyirahamwe mpuzamakungu ashobora kuza ati none igihugu cyawe ibyo bintu kirari ibyo bintu uriko uravuga igihugu kizovyemera ntikizobigwana bagahita bakadufasha bakavuga bati abantu turabazi abantu ariko baravuga ibyo bintu ni ibintu batubariye ni ibintu tuzi ni ibintu tubona bishobora kugira gutuma haba akarusho mu magara y'abantu muri rusange muri kano karere kacu dr dari mutende icyo kibazo uyu mugambi ni umugambi uhambaye cyane rwose uzabwira akamaro abanyagihugu ikintu mwosaba abajejwe amagara y'abantu mu rwanda mu mugambi wo guterera eka gushyigikira uyu mugambi ushemeye n'inkibi murakoze mu by'ukuri nk'uko bikiri mu gitekerezo tuzakinonosora neza kandi turifuza yuko cyumvikana neza icyo gitekerezo tukagitegura neza kikazumvikana neza n'abazatwakira inzego zitandukanye zizaba zibishinzwe turizera yuko nk'inahantu uko bisanzwe partenariya prive prive public prive ibishyigikiwe cyane tukaba twifuza yuko gusa kizumvikana neza ko icyo twifuza rwose ni ukugira ngo duteze imbere ubuvuzi muri kano karere tugatora gushyiraho natwe agakige biri gukorwa biri gukorwa neza birakomeza bikazakomeza gutera imbere rero twumva rero yuko umuntu ari wese wakwakira iki gitekerezo akagishyigikira akakigira icye akagisunika agashyiramo imbaraga byadufasha cyane
rego turugarutse kuri mwebwe kandi mu gusozera dr salomo baravuga tubwire ikintu muteganya cyane cyane ku byerekeye n'imfashanyo yoba ivuye hanze amashyirahamwe ibitaro muba mufise umugambi wo kuzakorana n'abantu bo hanze kugira ngo uyu mugambi wanyu uze utsimbatazwe bimwe biboneka birumvikana nibyo bonige yavuze ati hari amashyirahamwe mpuzamakungu abategetsi bashobora kugenda bakavugana nabo ashobora kudushyigikira birumvikana ko ni ibintu bizasaba amikoro manini cyane bikumvikana yuko abanyamahanga birumvikana hari abo tugomba gukorana nabo ni ngombwa ndashaka kuvuga nk'ibyerekeranye no kubona imiti kubona ibyuma bikoreshwa kwa muganga ibyo ni ngombwa cyane twigeze kuvuga ibyerekeye na za ambilanse birumvikana yuko tuzakorana n'abantu benshi mu babizobereyemo kandi bafite amasito rimwe na rimwe za ambilanse baba bashaka kohereza ahantu ariko bakabura abazijyana n'abazisaba abagomba kuzihabwa birumvikana ko tuzakorana na za na za organisme international notamment bariya batanga ibintu mu butwere mu rwego rw'ubutwererane abashyigikira urwego rw'ubuvuzi tuvuge meme ntibyageraho mu rwego rwo kwigisha abantu nka specialization abatanga amagosite ndetse birumvikana ko ni ibintu birebire cyane tugomba kuzareba tunonosora tukabigeza mu nzego z'ubutegetsi abategetsi bacu bakabishyigikira bamara kubishyigikira twebwe tugakora akazi kacu buri wese avuga ati rero akazi kanjye ni muganga ndavura abarwayi nzi neza yuko ibyo ndi gukora bishyigikiwe baca umugani ngo uhagarikiwe n'ingoragomba dr siva nzayimana imfashanyo irakenewe cyane rwose muri uyu mugambi wanyu ko ni umugambi ukomeye cyane rwose uzafasha abanyagihugu batari bake imfashanyo mwifuza y'amashyirahamwe mpuzamakungu cyangwa ibihugu byo mu mahanga yoba ari imfashanyo imeze gute mu by'ukuri imfashanyo mu by'amagara y'abantu ntizohara ntizohara kubera yuko burya umutwe ntiwigira inama zirashobora kuba imfashanyo zijyanye n'ibyiyumviro dani kareyamye avuga ibyerekeye amakuru ajyanye n'ibiharuro redone bashobora kuza bakubwira ati mbega ufite ingorane nyabaki ukabura icyo wishyura kubera yuko udafise ibiharuro bavuga ati ufise abaganga bangana ufise abarwayi bangana abarwayi bagenda kwivuza hanze bangana gute uburyo mufise bungana gute ugasanga honyine kubutsi ibiharuro redone ni ibintu byiza cyane kugira ngo ushobore gufashwa rero iyo umuntu ashaka gufasha aheraho agaheraho gufasha kwiyumvira hari abazadufasha kwiyumvira hari abazadufasha gushyira mu ngiro hari abazadufasha kumenyekanisha mbega nawe nawe uri kuradufasha aha vuba dore amerika voa iradufasha kugira ngo icyiyumviro kimenyekane kimenyekane hakurya y'amahanga n'ibindi n'ibindi hanyuma rero kenshi iyo umuntu yumvise gufashwa aba ariko yumvira amafaranga amafaranga si yo mfashanyo yonyine dukeneye turakeneye yuko na diaspora abantu bari muri diaspora ngaho iwacu muri kano karere hari abanyekongo benshi bari hanze y'igihugu cyabo hari abarundi benshi abanyarwanda ariko agatima kabo gakubitira mu gihugu cyabo bakiyumvira ati mbega data yogwara cyangwa imama cyangwa abo tuvukana mu kwivuza bati bano bose bakwiye kumenya ibi turiko turakora kugira ngo nabo batewe icyumviro maze ngo bazobe ngo ngo amashyirahamwe mpuzamakungu n'abantu bo muri diaspora nabo bashobora kuzodufasha bashobora kuzotera ibyumviro muri abo hariyo abateye imbere iyo bari bafise nabo icyo bashobora kuvuga bashobora guhindura ego urumva turakeneye ubufasha ubu turacyariko turanonosora tuzo uko tuzogenda turakura niko tuzogenda turamenya ati mbe dukeneye iki hakenewe nde mbega vyogenda bite Eh, Dr. Nari mutende turangiza kuri mwebwe na mwebwe mutubwire uruhara rw'imfashanyo mvamahanga yaba amashirahamwe mpuzamakungu yaba ibitaro partenaire mukorana mu mahanga iyo mfashanyo uruhara rwayo rwoba rungana iki gufasha gute uyu mugambi wanyu murakoze
nk'uko mugenzi wanjye sigaye yavuze gufashanya gusutsa amafaranga gusa ariko kuba abantu bicaye bagatekereza bagatekereza uko ibihugu byabo byatera imbere mu buvuzi ubwo ni intera ikomeye ya mbere buriya na leta zacu ziba zikeneye yuko twebwe muri za segiteri zacu pive siriva yavuze diaspora baba bakeneye ubufasha baba bakeneye iyo sapoti ikomeye umuntu hari igihe aba yicaye ahantu akibaza ati ese nakora iki ubuvuzi ni sekiteri tureba twese umuntu wese yakwifuza gushyira imbaraga kugira ngo ubuvuzi igende neza ubwo rero hari icyo gitekerezo rero twebwe uko tujya tu tubibona kandi bamaze no kubivuga cyane kuri abanyafurika kuri rusange ko tudashyira ku ruhande tugashyira amafaranga ku ruhande icyo kintu cyo gushyira amafaranga ku ruhande cyangwa se kuhainvestisa gushyiraho n'udufaranga dukeya niyo yaba idolari rimwe ariko kikajya muri sekiteri y'ubuzima ni ikintu cy'ingenzi cyane rwose n'abo muri diaspora bari hanze amafaranga uko yangana kose cyangwa se ibitekerezo twavuze research hari abantu bakira nk'uburwayi bagatekereza yuko bari batwaye ubuzima cyangwa se bari butwaye ubuzima bw'umuntu wabo bakunda cyane noneho bagashyiraho imbaraga kuri research kuri ubwo burwayi kuri kuri sisiteme runaka ya sante ni sapoti y'uburyo bwose bushoboka umuntu yatekereza ariko cyane cyane sapoti y'abatuyobora ibyo ni ikintu cy'ingenzi batuduhaye sapoti ntabwo byapfubuka ikomeye akajambo ka nyuma munsi y'umunota umwe dr salomo baravuga bwana frederic cya mbere ndagira ngo nshimire na badame rike ko mwongeye kuduha umwanya wo kugira ngo twumvikanishe icyumviro dufite kandi dusangiye tugomba gushyira mu bikorwa mu gihe cyihutirwa icyo ni icya mbere ikindi cya kabiri nkajya nshimira abavandimwe dani na silva kuba bigomwe avec responsibility bafite hirya no hino ariko babonye akanya ko kugira ngo twumvikanishe ikiduhuza gishobora gutuma duteza akarere kacu imbere kandi abaturage bakagira ubuzima bwiza nkaba ngo kandi nanone ijwi ry'amerika abaturage bo mu karere kacu bose mu rwanda kongo burundi bifuriza umwaka mwiza nubwo umwaka korona yagiye ikaduhashya ariko imitwe yacu n'iyishyira hamwe ndumva natwe tuzayihashya murakoze cyane murakoze namwe dr dani mutende akajambo ka nyuma kanya gato murakoze murakoze kuri uyu mwanya mwiza muduhaye nanjye no gushimira nkashimira bagenzi banjye dr silva dr salomo cyane cyane yuko bakomeza kugira ibitekerezo byiza byubaka nkabashimira umuntu wese ufata umwanya we muri iki gihe abarwanya iyi korona baba batabona imiryango yabo ifite igitekerezo cyane ku bantu bapfushije bapfushije abantu bishwe na korona muri muri iki gihe ariko nanjye nkaba nshaka kwifuriza abagenzi banjye abavandimwe banjye bo muri ibiyaga bigari umwaka mushya muhire amahirwe yose ubuzima bwiza murakoze murakoze namwe dr silva nzayimana akajambo kanyuma yego akajambo kanyuma nawe gushimira frederic nkubikije no gushimira iryo jwi rya amerika iyo yiyumviriye gusamirana kugira ngo umugambi wacu umenyekane yego umenyekane mu barundi bari hanze umenyekane mu banyarwanda bari hanze mu banyekongo bari hanze reka no mu banyamahanga bose bazobyumva hanyuma ikindi nacyo ni ukubipfuriza umwaka mushasha mwiza wa w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe ubwo uyu wa mirongo ibiri na mirongo ibiri bitagenze nk'uko dushaka kubera ibi bya korona hari benshi barwaye bakitaba imana none ubu turibaza yuko umwaka uzoga uzoba umwaka w'inyishu inyishu ku bibazo bihanze isi bya bibazo by'umutekano bihanze akarere kacu bya bibazo by'amagara bya bibazo by'ubutunzi reka twifuza ko umwaka udaha umwaka mwiza gusumbya uyu duhejeje dr sylvain nzeyimana dr salomo bavuga na dr dani mutende ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwatari kugira ngo muganire ni radiyo ijwi ry'amerika cyane cyane kubyerekeye umugambi ukomeye cyane rwose ika uzogirira akamaro abanyagihugu muri irya ntara ndabashimiye kandi naje mboneho akanya ko kubifuriza mwese umwaka mushasha muhire ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe murakoze turagushimiye federike
murakoze cyane murakoze cyane turashimiye kandi n'abanywanyi bose b'iradiyo ijwi ry'amerika bakurikiranye ikiganiro muri isanga cy'umunsi mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese